Hii ni Radio Ijwi Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyavyo mu Kirundi, mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri, mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com muriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye hanini kuvuga ku kiza ca covid-19 kiriko kiri inkumbi ku isi hose hamwe n'ukuntu kibandanya gikumirwa ku isi hose na cane cane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere muri ibi bihe tugiye kwinjiramwo bikanye muri leta zunze ubumwe za amerika ibitigiri vy'abandura ico kiza ku munsi birabandanya kwiyongera ibiharuro vyashikirijwe ku munsi wa gatatu itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'icumi vyerekana ko muri leta zunze ubumwe za amerika abantu bashika ku bihumbi ijana aribo banduye ico kiza ni mu gihe no mu bihugu vya buraya ico kiza kibica bigacika kandi n'ingingo zikabije zibuza abantu gukoranira mu bibanza ari benshi zikaba zarasubiye gufatwa abatetsi ku isi hose rero barabandanya guhimiriza abanyagihugu kwirinda ico kiza mu gukurikiza ingingo zashizwe ahabona dufatiye akarore ku burundi umukuru w'igihugu hamwe n'abatetsi ba nyen'icubahiro bamuherekeje mu rugendo aherutse kugira mu gihugu ca gine equatoriala bashitse bishira mu kibanza ca bonyene mu kiringo c'amasaha mirongo irindwi n'abiri mu ntumbero yo kubahiriza amategeko ajanye no gutuza ico kiza mu ndwi ziheze naho abajejwe amagara y'abantu mu burundi barasozereye isekeza ryo kwirinda ikiza ca coronavirus aho bashikirije ibitigiri vy'abantu cahitanye abacanduye hamwe n'abantu bavuye bagakira mbega ingingo zofatwa kugira ngo ico kiza kibandanye gituzwa muri iki gihe imbibe zishobora kugururwa kandi kibanza mpuzamakungu c'indege ca bujumbura cuguruwe n'izihe uyu munsi rero duhereye duhishije ko turi kumwe na muganga sylvain nzeyimana umukuru w'ishirahamwe ry'abaganga umurundi muri aho dr nzeyimana yego muri frederic mudikije ndabashimiye ko n'umwantumbiye ndakomeye amakuru ni meza murakoze cyane rwose kwitaba iki kiganiro turi kumwe kandi na professeur lionel remesha yigisha muri kaminuza alliance university yo mu gisagara ca san diego muri leta ya california muri leta z'ubumwe z'amerika professeur remesha afise uruhara rukomeye cane mu twigoro two gukangurira abarundi kugira ngo birinde ikiza ca coronavirus yamana ntaryo yatangaje amakuru ku kibanza cabigenewe kuri facebook muri aho remesha amahoro neza frederic mudikije murakomeye yego menamwe turaho turakomeye reka dutangure kuri wewe dr sylvain nzayimana ico kiza muri iki gihe cifashe gute mu burundi ibiharuro bishikirizwa vyerekana iki yego mu burundi ikiza cya coronavirus kirahari kirahari ariko abagwaye bashishikara batoranite icyo nico twoshima kuko iyo ibiharuro biri by'iburaya numva biteye ubwoba twebwe nta bagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera iyo ndwara hariyo abaza baratorwa ko barwaye mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga nk'ubu ikibuga cy'indege cyuguruwe hariho na bamwe bamwe bahora baza bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu kibanyi cya tanzania kitari cyabugaye imbibe nubwo batumwe bagishika bashobora gushika ugasanga mu nyuma basanze barwaye ariko ngaha mu burundi ibiharuro n'ukuri birashimishije kuko tubonye kuva ikiza gitangura hamaze kwitaba imana umwe gusa hanyuma n'abagwara baguma bakira gushika ubu abagwaye si benshi rwose ibiharuro eh, ndiko ndabira ibiharuro bya- by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ni ibiharuro bihumuriza ariko nkuko namwe mwivuga akaranda aho kateye isi yose navyo bitoshe hagati mu ryinyo bivaguma tugatse ariko gushika ubu ku vyerekeye koronavirusi mu burundi biratifashe neza murashaka kuducira ku mayange kuri ivyo biharuro bishikirizwa muri iki gihe I- ivyo biharuro ndashobora eh, kubabwira gushika ubu amakuru turonka amakuru turonka atangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu eh, yerekana yuko abantu uno munsi barwaye iyo ngwara bose hamwe ari abantu mirongo itandatu na babiri uno munsi abantu barwaye n'abantu mirongo itandatu na babiri abamaze kurwara bose muri rusange ni amajana atandatu na cumi na babiri muri abo hamaze gukira amajana atanu na mirongo ine n'icenda ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni ama- eh, ni mirongo itandatu na babiri bonyene ivyo nibitigereye riza agatima umuntu yihweje ukuntu ico kiza kiriko kiriha inkumbi ahandi hose kw'isi nk'uko mwabivuze ikibanza c'indege mpuzamakungu ca bujumbura caruguruye muri iyi ndwi I- yarabakenga ko ico kiza gishobora kwiyongera ko hazoba hari uruja n'uruza rw'abantu amakenga ntiyobura ariko ingingo zarafashwe kugira ngo tuzitire tutarabonerwa ni ukuvuga umuntu kugira ngo ashike i bujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimwe iyo avuye eh, coronavirus igipimo kitarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri ashitse rero yongere tujye muri muri- muri isolema donc aho aho dushyira abantu kugira ngo tubacungere turabe neza ko ata kimenyetso bagaragaza iyi- iyindi iyindi minsi itatu ni ukuvuga amasaha mirongo irindwi n'abiri kandi yongere apimwe agishika yongera apimwe kandi aheze amasaha mirongo irindwi n'abiri hanyuma n'iyo yaroye baguma bamukurikirana abajejwe amagara y'abantu kugira ngo agize ikimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu aheze amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwe byari bimeze bite none ubunye ahage- ageze bimeze gute ni ukuvuga ni ingingo zifatwa kugira ngo tuditire tutaronerwa ariko nta- ni ukudorindira eh, tukaraba ukungene bizogenda bira- biragenda ariko gushika ubu ingingo zafashwe n'izo hanyuma ubu unye abapolisi bajejwe eh, i- imipaka eh, icyo bita polisi eh, de l'air et des frontières bariko baragirishwa bariko baragirishwa imyimenyerezo bagirisha n'amaforomation kugira ngo babashe eh, kuzofata neza abo bantu abo mu gisata c'amagara y'abantu nabo bariko baragirishwa eh, bariko barigishwa kugira ngo bamenye kuraba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze hariho n'urutonde rw'amahoteli bagize bazo barashikiramwo ubu nta muntu azoshika watashikira mu mu kibano cyangwa ngo ashike mu birabo nyene azobanza kuja mw'ihoteli ahazi bari kumwe n'abaganga baraba ko ata kimenyetso afise hanyuma kandi bamupima agishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atangwara yinjiranye amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe nuko n'umukuru w'igihugu eh, Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandebanye n'icubahiro bari bamuherekeje mu rugendo yagize muri Guinée Equatoriale nawe nyene yashitse yishira mu kibanza ca wenyene iyo ngingo tanga ubuhe butumwa kimwe bwa mbere jean nshobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igera umutwe ni ukuvuga iyo ndwara naho uri umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hariho abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya buraya barwaye eh, ico kiza aho muri amerika mu bwongereza umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara muri canada umushikirangambe- umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara Ikindi- nze- nze- ubutumwa bwa mbere ni iyo ndwara ntabigera umutwe naho uri umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara igira kabiri ni akarorero keza cyane avuga ati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko amategeko mpuzamakungu ariko arafatwa n'umunsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese waba umukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe ubwirizwa kwi- gukingira abandi nimba wanduye iyo ndwara upimisha umenye ko uyirwaye hanyuma ukingire abandi ntiwandukize iyo ndwara ubwo nibwo butumwa nabonye Ego me- hanyuma kandi ni ikimenyetso ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu burundi Professor Leo- eh, Lionel Remesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru y'imvaho yerekeye ico kiza mubandanya guha gusangira n'abarundi mukoresheje ikibanza ca Facebook eh, uruhara eh, igikorwa mwagize gishobora carakoze niki mu Burundi twumvise ivyo bitigiri n'ibitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu ico kiza c'inganda kw'isi hari ikintu mwibaza ko muba mwaratereye namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus covid 19 ni indwara yari nshyashya kandi nta n'umwe azi ah, ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga urumva muri icyo gihe rero twari twarazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha ah, muri amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro y'ukungena abantu bokwikingira aho rero niho twaciye tubanza ku- gutangura kuraba ibyo bariko baravuga tu- babya- babivuga mu congereza canke mu zindi ndimi tukabihindura tukabigira mu kirundi ku ki- eh, ku rubuga rwa facebook kuko hariho abari kuri facebook bashobora kuba batazi icongereza canke igifaransa neza ariko turavuga reka naho tugishire mu kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi twoshikira igikuru ni ugu- ni ugufasha abantu kubahimiriza abantu bamenye iyo ngwara kungene yandukira no kungene boyikingira aho ivyo birafasha cane kuko no ngaha muri amerika muri iyi center disease of control aba agerageza kurwanya iyi ndwara ngaha muri amerika eka baranafasha no muri afurika no mu nyigisho batanga muri afurika inyigisho za mbere zari kwikingira nizo babanje kwigisha hanyuma bara- baranafasha ibihugu byinshi byo muri afurika gutesita iyi iyi- iyi ndwara gupima iyi ndwara urumva twebwe ico twagira twaravye inyigisho bariko baratanga tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babimenye cane cane ah, abakiri bato ah, nibo bakoresha mu buhinga ngurukanabumenyi abo nabo kenshi ushoboye kubashikira baka- bakavyumva bakanyurwa ivyo birashobora gufasha kugabanya ah, ukungene rirandagakanya covid 19 rije mu banyagihugu ego tugarutse ku bitigiri byashikirijwe na muganga silva murashaka kutubwira ukuntu mwebwe musigura mu- ivyo bitigiri bito umuntu yihweje ukuntu ico kiza ki- gisibije ku isi hose mubiha insiguro nki ku bwanyu byaba byagenze gute turazi ko no mu bihugu biteye imbere ico kiza gushika ubu bataragihagarikana nk'uko twabivuze nk'aha muri leta zunze ubumwe za amerika ico kiza kirabandanya kwiha ingumbi ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi ni ikibazo kikiriko abakiriko bariga ariko nk'ubu uramaze ku- urazi nk'ibyo bamaze kwiga nk'ubu bu- mu bisanzwe nko ngaha muri amerika igituma icyo kiza cyashwiragiye cyane rwose ni kwera abantu ino bara- bara- baravoyaja cyane bara- barafata indege hari indege nyinshi zi- zigenda hagati mu gihugu n'izigenda hanze y'igihugu hari indege nyinshi reka ingenzi ni nyinshi hagati mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu haba hariho ingenzi nyinshi ku munsi ku munsi aha muri amerika canke mu bihugu bya buraya Eh, eka no muri afurika mu ma- mu bihugu ah, bimwe bimwe nabona hararonka ingenzi nyinshi ariko icyo novuga ni uko muri afurika uyu iki kiza igihe catera kirashobora kuba cahashitse ah, gitevye Ah, kigatuma yuko coba caranahashitse bamaze no kugara ah, gufata imigambi yo kugara ku buryo ah, aboba barashitse ah, bafise ico kiza bari ah, bake Ah, ariko ah, ico kiza carashoboye gushwiragira kiyo- ki- kirongerekana gatoyi muri afurika gushika ubu ico bariko bararaba ba- hari igihe hariho abashakashatsi bibaza yuko ari kubera abantu benshi bakiri bato ah, uha- ugereranya n'ibihugu bya buraya ah, ku bintu vy- vy'imyaka afise urwaruka ru- ah, muri afurika hari urwaruka rwinshi Ah, baribaza ko hovyo bari ivyo baribaza yuko bishobora no kuba ku zindi ndwara ziba zi- zisanzwe ah, muri afurika ari malariya cyangwa izindi ndwara z'inkorora zishobora zisanzwe abantu bagatuma baronka o- umubiri w'abantu ugatuma u- ushobora kuronka ingufu yo kurwanya iyo ndwara ya coronavirus ibyo byose baracyariko barabyiga ariko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko naho bakiriko baravyiga ubu hariho umuzo wa kabiri ah, wamaze gutangura wa coronavirus urabona nka ngaha muri amerika iriko iraduga no muri no muri erope iriko iraduga cane nicyo bituma abantu naho baba babonye ko mu muzo wa mbere igitigiri- ibitigiri vyabaye bikeyi barakwiye kubandanya bakurikiza izo mpanuro bahawe yego tugerageza kwikingira kubera ibitigiri biriko biraduga no muri afurika nko mu bihugu bya kenya ethiopia egypte n'ahandi Ego me mwavuze ko eh, kimwe mu bintu bishobora kuba byaratumye ico kiza kitinganda cyane rwose mu bihugu vyo muri Afurika ari uko imbibe zishobora kuba zaraswe kugurwa ariko nk'uko twavyumvise ikibanza c'indege ca Bujumbura cuguruwe ika imbibe zimwe zimwe ziruguruwe n'izindi zishobora kubandanya zugurwa izindi ngingo mubona abarundi muri rusange bofata kugira ngo ba- bagumize ico kiza hanze imbibe za- zabo eh, zoba nk'izihe ikiza caramaze gushika caramaze gushika mu burundi uh, cyangwa mu rwanda eka no mu bindi bihugu muri afurika ariko cyo izo ngingo bafashe yuko nk'ingenzi ziriko ziraza babanza kuzipima imbere yuko zi- zivaho uh, mu bihugu zarimwo hanyuma agasubira kuzipima nk'iyo ni inyigisho nziza ariko abanyagihugu nabo ni naho batoba ah, baja mu bindi bihugu canke batembera barakwiye kuguma nabone bamenya yuko kungene iyi ndwara yandukira kuko eh, yaramaze gushika kandi ikindi naco bakiriko bariga ni ukungene iyi ndwara aho yamaze gushika ubukari bwayo aho abuza gukara nko ngaha bari biyumviriye nko mu bihe batanguye gukanya iyo hatanguye gukanya urumva abantu benshi baja mu mazu canke abantu baja hamwe urumva muri ico gihe rero bari bari baramaze kumenya yuko baramaze kwibaza yuko ibitigi bishobora kuduga ubu naho ibitigi biratanguye kuduga uko imbeho mu ma- mu ntara zimwe ziri ngaha muri amerika uko imbeho itangura uko ah, ah, winter itangura niko ibiharuro bitanguye kuduga eka no mu bihugu byo muri afurika ah, hariho nk'ibihe by'imvura canke ibihe bisanzwe abantu bagwara indwara z'inkorora ah, ah, dr silva ashobora kunyunganiraho ariko muri ico gihe nahone bashobora kuraba ukungene uko iyi ndwara ishobora kuba kuko amakari yayo ashobora kuduga muri ico gihe canke ah, ingenzi zitanguye kuduga ah, n'abantu bagatangura kumenyera bakibaza yuko iyo ndwara yagiye ibitigiri bishobora gusubira kuduga ariko igikuru ubu ni uko abantu bobandanya bikingira bemere ah, babe patient ni ibintu bizofata akanya Ego, ariko bose bashoboye kwikingira hakaboneka urucanco ah, ndibaza ko byose byose ico ni- ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije dr sylvain nzayimana igihe cyose hatangajwe amakuru avuga ko ikiza cagabanutse ayo makuru arashobora gutuma abantu badasubira kucitwararika nka mbere ivyo vyaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe vyo muri leta z'ubumwe z'amerika n'ahandi hose ku isi niko bimeze ibintu ku bwanyu vyokorwa kugira ngo abarundi bagume barekanuye n'ibi yego mu- byo lionel remesha avuze ni iby'ukuri kandi namwe murabisubiyemo iyo abantu basamaye bakigajara babonye eh, ikiza eh, cagabanutse baca bibaza ngo biraheze ivyo ni ni imwe mu myifato umuntu akwiye kwirinda ni ukuvuga umuntu ategerezwa ku- kuzirikana yuko iyo ndwara n'ubu ikihari kandi n'ubu igisasi k'inganda aricyo gituma umuntu ategerezwa kuguma agavye nubwo uno munsi eh, kubera ingo nyinshi gusa n'ubu abashakashatsi bakiriko bariga eh, muri afurika iyo ndwara itakaze cyane ntatwe nk'ayo iwacu mu burundi ntiyakaze rwose nta kibuza yuko eh, mu minsi iri imbere ari nk'amwe twosamara twokwinjiranwa nicyo gituma abantu boguma bameze magabo eh, hariho eh, impanuro twebwe abaganga bitanga kugira ngo eh, bambare ubupfukamunwa eh, boye ku- kuja ahantu bahuje ari benshi bakarabe eh, hanyuma ubundi bipimishe uko wumvise ikimenyetso ukaza kwipimisha ibyo byose bituma utanga impanuro kugira ngo abantu ntibidajare Uh, hariho ibintu byo kuja mu mamanza mu masoko n'ibindi n'ibindi ibi eh, leta yari ihagurukiye kugira ngo abantu bagerageze yi- eh, bisunge eh, eh, eh, impanuro bahabwa n'abaganga nk'uko mwabivuze nibyo eh, ntawuzi ukuntu iyi ndwara imeze eh, ejo canke hirya y'ejo dusamaye turashobora kwinjiranwa hanyuma eh, uburyo bwo kuvura abantu ino iwacu muri afurika ni buteye imbere nk'ubw'i buraya Eh, mbere no ngaha i buraya eh, hari ibikoresho bya rutura hari ibitaro harageza igihe bakarengerwa cyane iyo nzira rero ngaha nka twebwe ngaha mu burundi dutewe n'iyo ndwara ikaza yakaze rwose twaba tugira ingorane nicyo gituma eh, igihambaye ari ukuyirinda utarayirwara Eh, nicyo gituma abantu baja kujajana tuguma tubisubiramwo umukuru w'igihugu aguma abisubiramwo eka n'abantu bose eh, bafite icyo bagejwe mu burundi umwe wese eh, ahageza aguma abisubiriyemo abanyagihugu kuko baguma eh, bameze magabo kuko iyo ndwara rero iracahari Lionel eh, Remesha mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu nk'abanyagihugu bashaka kudebukirwa bakaruha bakaruhishwa n'izo ngingo ivyo vyaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe vy'uburaya aho abantu basa n'abashaka kugarariza ingingo vyaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe vyo muri leta z'ubumwe za amerika ikintu abarundi bakora kugira ngo ntibumve ko barushe nu- n'ingingo zifatwa zo ku badashobora kwandukiranya ikintu bokora n'ikiki ego mbe, ico ari ikibazo ciza cane icyiza ni uko iri ah, randagata rya covid 19 ah, ritaraba ryinshi cyane canke ritabaye ryinshi cyane mu burundi ah, canke no mu rwanda icyo ni ici- ni cyiza ko bitabayeho ariko mu gihe i- ibitigiri vyoduga cyane ibintu birashobora guhinduka nka kujya mu bindi bihugu ah, twabibonye aho ibitigiri biduga cyane hanyuma ibiti- ibihugu bigafata ingingo zo kugara zo ku- zo kugira ama lockdown kugara canke kugabanya uruja n'uruza rw'abantu Ah, twarabibonye nko mu bihugu nka za- nka za kenya ah, atari kure Ah, no mu rwanda barabigize Ah, eka no mu bindi bihugu muri afurika no mu bindi bihugu ariko iyo bagize rero i- iyo igihugu kigeze aho gifata izo ngingo ni ingingo zikomeye cyane kandi ni ingingo zica zifata abantu zituma ah, ubutunzi bwabo bushobora gushikirwa urumva abantu barashobora kubura akazi abidandariza ibintu ama- abafite amakompanyi cyangwa abadandaza ibintu bito bito urumva umuntu bamubwiye ngo ateza kuguma muhira urumva ngaho hariho abantu bishobora kugora kuko hariho abantu benshi babaho ari uko bagiye gukora kuri uyu munsi baga- bakaronka ayo mahera baciye uyu munsi bakabona kubaho urumva muri ico gihe nka- ico nohanura nk'abari i burundi cyangwa mu bindi bihugu aho ibitigiri biti- bitaraduga cyane ni uko bobandanya bakurikiza izo mpanuro abaganga babaha kubera zituma ibiharuro bishobora kuguma ah, bishobora kuguma ari bike kuko mu gihe ibiharuro byoduga cyane hashobora kuba ah, amategeko ashobora kuba akomeye gusumvya ashobora gutorerwa umuti kugira aba- bashobore gutabara abantu so muri ico gihe rero ah, ico nosigurira abanyagihugu ni uko izo ngingo bazifate nka nkama ego ntacoroshe umuntu wamubwiye kuja mu manza wambaye agafukamunwa canke uh, wirinde ahantu hari abantu benshi ivyo ni ibintu bitoroshe ni ibintu umuntu ashobora kugira rimwe kabiri agaca avuga oya oya reka ngende nta kundi ariko igikuru ni uko abantu kwama bibuka yuko covid 19 iri- irahari ntaho yagiye ariko igikuru ni ukugerageza ntibandanye iduga mu bitigiri bibe byinshi cyane hanyuma ngo bisinzikaze abantu benshi Eh, Dr. eh, Nzeyimana eh, Professor eh, Lionel eh, Lemesha avuze ikibazo gihambaye cyane rwose eh, c'ingaruka ingingo zikabije zishobora kugira ku butunzi eka no ku mufuko umunyagihugu ubwiwe ikintu cokorwa kugira ngo amagara y'abantu ashigwe imbere cyane rwose kurusha ubutunzi ni ikihe twarabonye ko hariho ingingo zimwe zimwe mu bihugu bitandukanye aho bavuga ko kuguma bugaranya abanyagihugu bishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi bamwe bakavuga ko ako uko ari ugushira imbere ubutunzi aho gushyira imbere amagara y'abanyagihugu ariko birazwi kandi ko mu gihe abanyagihugu badafite amagara n'ubwo butunzi budashobora kuboneka impanuro mu tanga ni nk'izihe kuri icyo kibazo Eh, icyo kibazo ni ikibazo gihambaye rwose kuko eh, iyi ndwara yaduteye eh, yaduteye tutiteguye muri rusange ku isi yose hanyuma iyi ndwara ikaze rwose yica kandi kandi yandukira rwose hanyuma urumva eh, hari ingingo zimwe zimwe ziteza gufatwa ugasanga ni ingingo eh, novuga eh, zitorohereza abantu niyo eh, nka twebwe mu burundi ibyo ntitwabifite ko eh, byo kugarana abantu mu mazu byarabaye mu rwanda byarabaye muri uganda no muri kenya bakugara abantu bakaba bakugarana abantu mu mazu bakabavuga kwiyishyira ngo bizane ibyo rero byaragize ingaruka mbi izo ngaruka rero mbi zabaye muri ibyo bihugu murabizi ubunye duhurikiye mu muryango umwe witwa east africa community africa eh, y'u- y'u- africa eh, y'uburengerazuba y'ubuseruko nako eh, muri afurika y'ubuseruko ibihugu tu- turi kumwe byariugaranye ni ukuvuga eh, kenya uganda n'u rwanda bitatu muri bitanu byugaranye ni kenya n'u- n'u- tanzania n'uburundi ingaruka mbi zacitse hariya zaradushikiye kubera iyo umubanyi yugaranye waba uja gusumira iwe waba uja ku hari abana benshi biga eh, muri kenya biga muri uganda hari abantu benshi baja gusuma eh, baja mu masoko yo muri uganda ku- kurangura abo bose ubonye baricaye hari imiduga yagira eh, byo ku- gutwara abantu n'ibintu urayibona yicaye n'ibindi n'ibindi ibyashize hariya natwe byaradushyikiriye nubwo twebwe tutu- tuti- tutiyugaranye eh, twarabonye yuko bifite ingaruka mbi cyane ariko rero nk'uko mwabivuze umuntu burya eh, ashobora gukora ashobora kurangura imirimo iyo afite amagara meza amagara meza niyo acaza imbere niyo acaza niyo acaza imbere umuntu akavuga ati reka mbe ndikiza icyo kiza eh, eh, eh, ndamuca ejo hanyuma ibisigaye umuntu azobiraba nizo ngingo zafashwe aho icyo kiza cakaze eh, no mu bihugu bya buraya nko mu bufaransa barapfuye kuyugana ni ingingo igoye cyane gufata nk'iyo uri umuyobozi u- mugabo ni ingingo atakundi ugenda kuko eh, n'ubundi utugaye utugaye uragira ingorane eh, kuko abantu bacagwaye rimwe bose ugasanga n'ubundi ingaruka mbi ziraje ni ukuvuga biragoye biragoye mugabo ingingo yose ifatwa uravye eh, n'ingorane uko iba ingana seveni no mu burundi iyo ngorane ya covid 19 irahari nivyo ariko ntiri ku rugero rukaze rwose nk'ugwahandi aricyo gituma n'ingingo zibe dufata ziba zijyanye n'ibyo turimo ariko ni iby'ukuri ku- kugabana abantu byabaye nko muri kenya muri uganda no mu rwanda byagize ingaruka mbi muri eh, mu byerekeye ubutunzi bw'ibyo bihugu kandi natwe twarashikiriwe Eh, aremesha eh, iyo ngingo nk'uko turiko turabivuga ni ingingo ifise ingaruka cane cane ku banyagihugu bato bato abanyagihugu badafise ubuhinga eka n'ububasha bwo gushobora gukorera imuhira ugasanga kenshi na kenshi iyo bakora imirimo ibatuma bategerezwa kuja hanze baba ari bo bantu kenshi na kenshi bashobora kwandukirwa n'ico kiza ikintu cokorwa kugira ngo abantu bose bakingirwe ku buryo bumwe kugira ngo abanyagihugu ntibategerezwe kuza barasohoka kubera bakeneye kubaho hari ibintu nk'amaleta ashobora gukoraho ndi kuvuga muri rusange mu bihugu byinshi byo ku isi ego muri rusange amaleta hariho byinshi ashobora gukora kuko ubu u- muri iki gihe nko muri izi nyigisho bariko baratanga nk'aho ibitigiri vyaduze cane bashobora babaye oblige guhimiriza abantu gukorera muhira nk'uko babivuze hariho abantu benshi ah, bafise ubuzi ah, badashobora gukorera muhira tuvuge nk'abantu bakorera mu mahinguriro bashobora gukorera imuhira iwabo urumva nk'abo ah, si benshi bashobora kubishobora Eh, canke abandi badandaza ibintu bito bito ku munsi ku munsi nko ku masoko ah, nk'abo biragoye ko ntibashobora gukorera muhira bateza kuja ku masoko kugurisha hanyuma baka- bakaronka ah, am- amahera yo gutunga imiryango yabo no kubandanya ibyo badandaza urumva icyo noyibiza ni uko amaleta ubu amaleta menshi bariko baragerageza kuzamura ubutunzi ba- baras- barasaba hari ibihugu byinshi byaronse n'ingurane ah, zo mu banki y'isi yose ya, ya world bank Ah, hariho ah, n- n- n- n'ibindi bihugu biriko birafasha cyane cyane nko muri nko muri afurika ah, amerika irafasha n'ibihugu bya buraya ariko bariko barafasha cyane uko ingene bashobora gufasha kuzamura ah, ubutunzi muri ivyo bihugu ari ico nosaba abategetsi muri ivyo bihugu navyo ni uko batokwibagira abanyagihugu batokwibagira abantu badandaza ah, you know, bafise u- urudandazo buto uru- ruto ruto ni ukuvuga ah, abadandaza nk'ibintu ah, ba- umuntu ntarinda kugira ikampanyi nini ariko hariho abidandariza abikorera utwabo abo ah, bogerageza uko nyene baza bara- barabegeranya ah, bakaborganiza hanyuma bagashobora kuraba ukungene bashobora kubafasha kuko ah, baravuga yuko i- ishirahamwe rya international monetary fund ah, ishirahamwe mpuzamakungu y'amafaranga niryo yariko riravuga yuko ah, baravye ukungene iyi covid 19 yabaye ah, abantu imiliyoni mirongo ine muri afurika eh, iyi ndwara izoba- izotuma baja mu bukene bukomeye cyane urumva muri icyo gihe rero no kuvuga imiliyoni mirongo ine ni benshi muri afurika yego hari ibihugu mirongo itanu ariko ibihugu byose urumva hariho abantu benshi bashikiriwe n'ingaruka mbi z'ubutunzi zivuye kuri covid 19 urumva muri icyo gihe ibihugu aho biri byose abategetsi ah, bakwiye ku- kwibuka abo banyagihugu ah, bakabafasha bakafasha kuba- kubaronderera ingurane cyangwa kubafasha ukungene ah, iki kiza uko- uko kizogenda kirahera ba- bagafasha kugira nabone bazoshobore ah, gusubira ah, kuronka ivyo bari- ivyo batakaje kandi babandanye batera imbere nk'umuveringo
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
nzabibana ingingo zimaze gushikirizwa zo kwirinda ikiza cya korona no gukora ibishobotse byose kugira ngo ntikibandanye cihe inkumbi cyangwa incandukira abantu benshi ni ingingo zikomeye zimaze gufatwa ariko hariho n'ibindi bintu usanga bikenewe byerekeye isuku byerekeye ibikoresho ibyo bintu byose abanyagihugu barabironka ku buryo bworoshye mu burundi rero cyane ubunye byabaye nk'isekeza byabaye nk'isekeza ku isonga yaryo hari umukuru w'igihugu n'abamufasha gutwara igihugu baragize ibikomeye byose rwose kugira ngo bafashanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu hari ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu hari ishyirahamwe mpuzamakungu rigejwe ibyo kugaburira ibyo bita world food program hariho ishyirahamwe undp aya mashyirahamwe yose mpuzamakungu yarafashije cyane kugira ngo ibikenewe byose bishobore kuboneka ubundi ni rero igiciro cy'isabune igiciro cy'isabune bifashijemo na UNDP igiciro cy'isabune cyarakorotse rwose ku buryo bw'uko ubunye ku munyagihugu uwo ari we wese kuronka isabune yo gukaraba hamwe n'amazi ari ari ibintu bisanzwe rwose n'igiciro cy'amazi cyarakorowe rwose kugira ngo n'umuntu yogira ingorane zo kugura amazi bimworohere rwose amazi yo gukaraba isabune yo gukaraba baregereje abanyagihugu byo kuronka ubukingirizo mu bitaro mu masantere de sante mu gihugu cyose n'uvuga nti ibyerekeye kwikingira coronavirus ni n'ibintu ku maradiyo ku maradiyo iradiyo nkuru y'igihugu mugabo ubundi hasigaye hariho n'amaradiyo mu ntara amaradiyo aguma asubiramo ubutumwa bw'amagara y'abantu busaba abantu kwirinda coronavirus uciye mu mabarabara uguma ubona aho baguma bashimiriza abanyagihugu kwirinda coronavirus nuvuga nti ubundi uburyo bwo kwikingira coronavirus mu burundi burahari uburyo bwo kuyivura nabwo ni burahari ku rugero tugeze ko ubundi kumbure twaba tunanirwa abagore babaye benshi ariko abarwayi uko bangana ububundi abagore baravurwa atankomanga imiti irahari abaganga barafite ibyo kwikingira yego n'abanyagihugu ubwabo rero nakubwiye barafite isabuni wari umugambi w'igihugu wo kugabanya igiciro cy'isabuni kugabanya igiciro cy'amazi hamwe no kugira ingamba zo kugira ngo abanyagihugu baronke amakuru ajyanye na coronavirus remesha mu runani mwagize n'abandi barundi mu gukorana ngaha muri leta zunze za amerika zo gufasha reka gukangurira abarundi kubaha amakuru hoba hariho n'imigambi yo kubafasha gukorana n'amashyirahamwe ngaha yoba yofasha kugira ngo ashobore gutanga nk'ibintu bimwe bimwe by'ibikoresho haba utuntu two kwifuka ku munwa no ku mazuru haba ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa n'abaforoma hamwe n'abaganga hamwe n'ibindi utwigaro nk'utwo twaba turiho cyangwa muba mufite umugambi wo kudutangura ego uyu mugambi warabandanyije kuko igikuru twari kugerageza gukangurira kwanza abarundi bari muri diaspora bose baje hamwe batangure bafashe kwigisha twese tuje hamwe tube urunani dufashanye gusangizanya amakuru y'ukumenyeshanya iyi ndwara yateye abantu bayimenye dushikira abantu aho bari hose icyo kintu nicyo cyabaye ingingo nyamukuru kwanza kugira abantu babanze bamenye iyi ndwara kubera icyo twari twatinye rwose ni uko eka n'ibindi bihugu byinshi abantu baribaza yuko iyi ndwara eka aho izoshika ko izosasika inganda nicyo gituma na twebwe rero igihe twabona iyi ndwara aho yari igeze ngaha muri amerika batanguye kuvuga amakari yayo nicyo gituma twari ko turaraba dutangura kuza turahindura twandika mu kirundi ibyo basigura mu cyongereza kugira dushobore gushikira abarundi cyangwa abanyarwanda eh, abantu benshi bo mu biyaga bigari boba batazi icyongereza cyangwa igifaransa ariko bari ku ruhi- ruhinganga rukanabumenyi na facebook kwa- kugira dushobore kubashikira tubamenyeshe ibiriko biraba igikuru ni uko twabonye babanze bamenye ibiriko biraba ikindi naco ni kugerageza gushikira amashyirahamwe amashyirahamwe y'ino asanzwe afasha mu bindi bihugu mu nzira eh, izi inzira zo kuvura abantu ariko tubamenyeshe yuko bariko barafasha ibindi bihugu ntibiyibagire ibihugu eh, vy'uburundi u rwanda ntibiyibagire afurika ico kintu rero ni ikintu gikomeye kubera ivyo bisaba kuguma ubibutsa ku- kuguma ubibutsa ntibibagire kandi ivyo eh, byaranadushimishije tubonye yuko ica icya mbere cyadushimishije ni uko ibitigiri ah, bitabaye byinshi ariko naho bitabaye byinshi igikuru iyo ni inkuru imeze neza cyane icyo twifuza ni uko ibitigiri byoguma ari bike nicyo gituma dutegerezwa kukubandanya umurundi aho ari wese abanyarwanda abanyafurika aho bari hose reka abantu ku isi- ah, ku isi yose aho yateye aho umuntu ari wese ni igikuru ni uko umuntu yogerageza akaguma amenyesha abantu babandanye barwanya iyi ndwara kuko gushika ubu baracariko barayiga urucanco rurashobora kuba ruri mu nzira hanyuma ariko gushika ubu igikuru ni uku- kuyirinda umuntu ashoboye kuyirinda ivyo birafasha kuko bituma abantu benshi badashobora gusinzikana amakuru y'urucanco turayagaruka ko mu kanya ariko nagomba tugaruke kwa dr zayimana nawe nyine atubwire mu ntango iki kiza gitangwa gutangazwa hari hatangajwe amakuru ateye ubwoba avuga ko mu rundi hashobora kuba hari ibitigiri abajejwe amagara y'abantu batashaka gutangaza ariko mu nyuma bisa n'uko ico kiza kitasinzikaje abarundi cane rwose Mbe ibintu vyari vyageze gute ayo makuru yava he canke ni imigambi mishasha yagiye gufatwa kugira ngo ivyo bitigiri vy'abandura ikiza ca korona bibandanye bigabanuka ego eh, ni ukuvuga igihe ikiza cya korona gitangura ibintu byabaye byabaye uko mu bihugu bya buraya harabaye abarwayi benshi ba korona virusi haragera rero n'igihe bashobora kuvuga bati muribuka n'umu- n'ubuje- n'u- n'umukuru atwara ishyirahamwe mpuzamakungu oms rijejwe amagara y'abantu yaravuze ati ibintu turiko turabona muri Ame- eh, muri muri muri buraya mu buraya ne- no no mu bushinwa n'ibyashika muri afurika ibara rizoba riguye ati kandi turiteze ko hazopfa abantu benshi nuko rero no mu burundi harabaye eh, imvugo nk'iyo aho abantu ba- ba- baca ba- novuga ba- barenze urugero mu kuvuga yuko hari eh, abantu benshi barwaye koronavirusi ko leta idashaka ku- kubifata nka nkama mugabo mu by'ukuri burya ntawe ntawisha inzu i- i- umwotsi inzu iriko irasha iyo iyo bikaba byo abarundi baba barahetse nibyo eh, kiriya gihe hari cyane cyane eh, cari ki- giteye ingorane ni uko twari twimirije amatora abantu bacu bagira ubwoba rero bati mbega ko haguma habaho amatora mbega ko hazoba imyiyamamazo izoheza bigenze gute ubwo abantu ntibazohera bose kubera urabona amatora ukuntu bigenda nk'imyamamazo abantu baraheza baka- bagahurira hamwe ari benshi kugira ngo bumvirize porogaramu z'abakandida zose umuntu agaca agira ubwoba hanyuma rero harabayemo ku- kurenza urugero niko nuvuga ku bwanje eh, kw'abantu mu- eh, barirabira kure cyane cyane abanyamahanga bakavuga bati mu burundi ntibishoboka ko abantu bariko barapfa i buraya bariko barapfa mu bushinwa no mu burundi tuza ko bariko barapfa ntibishoboka yuko mu burundi itangorane ziba zihari hanyuma rero murabona byarateye ingorane gusa n'aho abo kutumvikana eh, ukumvikana guke hagati ya ya leta y'uburundi n'ishyanga mpuzamakungu oms gushika muribuka n'ibyakurikiye eh, nu- nu- n'utwara oms mu burundi baramusaba yuko yokinjura eh, baramu- baramusubiza ubutegetsi bwa oms bati umuntu ntawe tugikeneye kubera yuko ariko amera nk'urwanya imigambi y'igihugu ariko mu by'ukuri jewe icyo novuga kubera jewe niho nari kandi n'ibintu nabonye ndi muganga Eh, nta ntawe ushobora kunyegeza abarwayi ba covid eh, cumi n'icyenda uba afise umuntu byanze ko ahema yarwaye indwara eh, nk'ijyanye ntawe ushobora kumushyira ni ni ibintu udashobora kunyegeza bimwe bavuga mu kirundi ngo ntawe ushobora kunyegeza inkorora ugiye umuntu akorora ntashobora kunyegeza rero eh, harabaye mu kurenza urugero mugabo nibyo aba- aba- aba- abarwayi ba- ba- ba covid cumi n'icyenda barabayeho mu burundi ariko haragiyemo akantu ko kurenza urugero bashaka kugereranya ibiriko biraba mu burundi n'ibiriko biraba mu mahanga hanyuma mu nyuma umukuru w'igihugu umushasha yaciye abifatana nk'ama baragira umugambi wo kurwanya coronavirus ni ukuri biriko birabandanya ariko nibaza ko hagiyemo ibintu bya ibintu burya bya communication n'ibintu bigoye usanga ushobora kuvuga imvugo usanga iteye ubwoba kandi ari ukurenza urugero remesha mwebwe ayo makuru mwayakire gute muraza amakuru yatangazwa ico kiza gicaduka eka n'ivyakurikiye aho vyibonekeje ko imigambi eka n'ingingo zafashwe zafashije mu kurwanya igitera umurenga c'abantu bafatwa n'ico kiza ayo makuru mu ntango mwayakiriye gute mwihweje ivyabaye mu nyuma ego twihweje ivyabaye ni uko ikiza ubu ibitigiri naho bikiri bito ariko igikuru ni uko iyi ndwara kuva igihe yatangura wari uzi ukungene ibitigiri bizoduga mu bihugu bitandukanye ariko umuntu icyo yari azi ni uko ukungene iyo ndwara yandukira yamaze kuhashika hanyuma abantu bagateza kugerageza kuyirinda nicyo gituma ni uko icyiza ni uko muri icyo gihe igihe yatangura reka twe twe byaraduteye ubwoba aho duherereye ibitigiri biraduga turabyumva mu makuru reka dushaka kwibaza yuko n'ahandi bimeze nk'uko cyane bishobora kuzomera nk'uko igikuru ni ukwitegura naho umuntu ataba aragira ingorane igikuru ni ukwitegura umuntu akaba yiteguye kuko muri iki gihe urabona yuko naho mu muzo wa mbere hariho ibihugu byinshi ndiko ndaraba nk'ibihugu nka za kenya south africa nigeria cyangwa ethiopia uraziye kuri website ya africa center disease of control urabona yuko ibitigiri byabo naho korona igitangura byari bitoyi ariko urabona ko ibitigiri byabo bihaye biduka urumva icyo kintu rero ikintu cy'ukuntu umuntu ateza kuguma araba kuko ibi bitigiri bishobora gusubira kuduka nicyo bituma abantu ntiboca bibaza ngo korona yaraheze ariko korona iracyahari hari aho iriko iraduga hariho ababishoboye ko igabanuka ariko igikuru ni uko ibihugu byobandanya bikorana nk'uko byamye bikorana mu kurwanya iyi ndwara hanyuma bakagerageza n'urucanco rubonetse urucanco ruzokwemezwa bakagerageza na hode bakaja mu barusaba kugira bazorushikirize abanyagihugu tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nkuru ry'amerika turi kumwe na dr sylvain nzeyimana akaba ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu burundi tukaba turi kumwe na professeur lionel remesha akaba yigisha muri kaminuza alliance university muri leta ya californie aho ni muri leta zunze ubumwe za amerika muravuze ikintu gihambaye cyane rwose mushirantahe remesha cerekeye urucanco nashaka bwa mbere na mbere dr hanzeyimana atubwire ukuntu yakiriye iyo nkuru yatangajwe muri iyi minsi ivuga ko urucanco rushobora kuboneka rukaba gushika ubu bavuga ko rushobora kuba rwogira akamaro nka mirongo icenda ku ijana urumva n'urucanco rushobora kuba ruteye imbere iyo nkuru mwakiriye gute dr hanzeyimana ni ukuri iyo nkuru rero twarumviye twaranezerewe rwose kuko iyo ndwara ni indwara igisibije ku isi twumvise rero yuko urushanjo urushanjo rushobora kuboneka nibaza rwatowe n'ishyirahamwe pfizer kandi rushobora gukora ibice mirongo icyenda ku ijana twasanze ahubwo ari ibintu bitangaje ibintu bitangaje kandi byadushimishije rwose ubu rero turarindiriye yuko ubundi baracari ko bararugerageza nibaheza gupima bagasanga rurashobora gukora by'ukuri baranuganuga ko rushobora gutangura kuronswa abantu mu ntango z'umwaka uza twe turabona hageze kuko iyo ndwara iragisibije ku isi ni ukuri twabyakiriye neza rwose hari amakuru avuga ko iyo urucanjo rubonetse no kugira ngo rutangwe gutangwa rufata igihe kirekire aho mwebwe bivuga ko ikintu ntibishobora kuba bibateye amakenga ko urwo rucandago rudashobora gushikira nk'abanyagihugu basanzwe mu mezi ya vuba yego ni ukuvuga iyo urucanjo rwemejwe hariho ubundi mwanya bifata kugira ngo rushikire abantu nibyo ni ibintu nsanzwe tuzi ariko ukuntu ibi bya korona virusi byagenze byagiye biranyaruka rwose nizeye ko n'ibyo bizoheza bikanyaruka ikindi gihari ni uko kugira ngo bagire ubushakashatsi bwo gutora urucanco bishobora kuba byatwara amahera menshi bishobora kuba byatwara amahera menshi ayo mahera nayo barabara menshi ni ukuvuga yuko n'igiciro cy'urwo rucanco kizoba kizinze ntawe ukiriho ukuntu bizogenda mbega ubwo rucanco ruzoronswa bose mbega ntibaronswa bose eh, bazo- bazoronka ayo baruriha icyo ni ikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri murabizi yuko n'ubunye mugiye kuraba ku- ku- ku- ku- ku mbuga ngurukanabumenyi hariyo abantu basanzwe barwanya incanco bavuga ngo urwo rucanco ngo bashaka gutera abantu ngo ni urucanco rwo kubica ngo ni- urumva ivyo byose ni ni intambamyi zizotuma urwo rucanco ruta- rutaronswa abantu byoroshe kuko eh, nkino muri afurika mu- hariyo abantu benshi banka incanco bakavuga ko incanco ari uburyo bwo kuduhonya twebwe abanyafurika canke bakadendekeranya ibindi bintu ugasanga nico kizoba intambamyi ico giciro uwo mwanya wo kugira ngo iyo- iyo urwo rucanco ru- ruboneke ariko ivy'umwanya vyojo nibaze yuko ibintu bigira abantu birashobora kunyaruka eh, ki- ki- kigira kabiri igiciro mbega ico giciro abantu bose bazogishobora mbega hariho eh, ya- imfashanyo tuzoronka twe turi mu bihugu bikenye hano icya gatatu mbega abantu bazogwakira gute abantu eh, bata- ba- ba- bata- batazi ubwenge cyangwa abantu bahendwa mbega bazobyakira gute Lionel Remesha eh, inkuru y'urucanjo yaratangajwe mu minsi iheze nk'uko dogiteri abivuze eh, ishyirahamwe Pfizer akaba ari yo ryatangaje ko urwo rucandago rushobora kuboneka kandi rukaba ruzoba ingirakamaro nka mirongo icenda kw'ijana Eh, ayo makuru mwebwe mwayakira gute ayo makuru y'urucanco rwabonetse twayakiriye neza cyane kubera ah, turazi yuko urwo rucanco mu gihe bazotangura kurutanga ah, u- i- ubutunzi bw'ibihugu buzoso- buzoshobora gusubira kuduga kuzamuka ikanatsinda n'igihe ah, babivuga muri iyi ndwi kuri ah, stock market um, i- amakompanyi menshi ibitigiri byabo byaraduze kubera baciye babona yuko ubutunzi ah, bugiye kuzamuka ah, n'ingoga uru rucanco mu gihe rwoboneka iyo rero ni inkuru imeze neza cyane kuko nko mu rwego rw'ubutunzi nk'ubu urwo rucanco nibatangura kurutanga tuvuge nko ngaha muri amerika eka no mu bihugu bya buraya abantu bagashobora gusubira kuva mu mazu ni ukuvuga yuko abantu bacasubira gusuma ibintu cyane nk'uko byahora hanyuma nk'ibintu ah, duhora du- dusumira mu bindi bihugu ah, cyane dushora mu bindi bihugu ah, ibintu du- ibi- ubutunzi buca busubira kuduga ah, ubutunzi buduze muri ibi bihugu amerika muri erope n'ibindi bihugu eka n'ibindi bihugu muri afurika ubutunzi buraduga ikindi nacyo nashaka kunganira ku byo ah, dr sylvain nzeyimana yavuze ni uko urwo rucanco ah, ubwo nibamara ah, gutora ubwo bashaka ah, guta- gutangura gutanga ku banyagihugu hariho umugambi wa oms wa world health organization witwa covax initiative Ah, uyu mugambi bawugize ni umugambi wo kuri covid 19 biyumvira ukungene mu gihe urucanco rwoboneka ukungene bashobora gushikiriza urwo rucanco ah, mu bi- mu bihugu byinshi ah, byo ku isi ariko ah, urwo rucanco ntirwaboneka rero ah, hacariho intambamyi ba- bacariko baravyiga neza ukungene bazoshobora kuru- kurushikiriza abanyagihugu ariko bashobora kurutanga no ngaha muri amerika urazi ibyo bariko baravuga ni uko ba- ba- bariko bavuga yuko abambere botangura kururonka ni nk'abantu nk'abaganga nk'abantu bakora mu bitaro abo barashobora kuba mu bambere batangura kuronka urwo rucanco canke abantu baba bamaze kugwara barashobora kubashira mu bwa mbere mu baronka urucanco ariko uko imyaka izohera niko urucanco rushobora kuzoshobora gushikira abantu benshi ariko icyiza ni uko ubu ah, ibihugu ah, biriko birakorera hamwe Ah, kandi bikabandanya bitanga ibitigiri by'ukuri ah, by'abo ba- barwaye covid 19 kuko iyo ibihugu biriko biratanga ibitigiri by'ukuri ivyo bituma n'aboza batanga urucanco bamenya aho bahera kuko nk'ubu babonye ahari ibitigiri binini bo- bashobora gutangura guhera ahari ibitigiri binini gu- guha incanco abo bantu gusumbya aho ibitigiri ari bikeya so ico kintu rero ni ikintu gikomeye yuko Eh, ibihugu rero biriko biratanga bisangizanya ibitigiri ico kintu ni ikintu gikomeye ni ikintu giteza kuguma kibandanya naho vyoba ari ibitigiri bike ni vyiza kuko birafasha yuko mu gihe ah, nk'urwo rucanco rwoboneka kugira bashobore kurushikiriza abanyagihugu dr nzeyimana avuze ikibazo gihambaye cyane rwose lionel rebesha cerekeye ukuntu abantu batumva kumwe akamaro k'urucandago ikintu mwabwira abatwumviriza n'iki ikintu gikomeye cyane ni uko urucanco abantu no- dukwiye kubaremesha kuko uravye hari indwara nyinshi ah, ku isi zahora zisasika inganda ndibuka tuganira na, na ba sogokuru kera baratubwira indwara za kera eh, indwara zari zarasasitse inganda kubera aha- ahatariho incanco kera abantu urumva abantu bari bake ariko si ukuvuga yuko havuka abantu bake yari kubera abantu benshi indwara hari indwara nyinshi ah, zamara abantu indwara z'ibyaduka zabayeho nk'izi n'izi ndwara za korona virusi ni indwara z'ibyaduka indwara zagiyeho ariko igikuru ni uko ubu icyiza ni uko baramutse bamenye ko hari indwara y'icyaduka barayimenya hanyuma bakac- bakiga iyo ndwara hanyuma bakagerageza gutora urucanco kugira bashobore gutegura imibiri yacu kurwanya iyo ndwara nicyo gituma abantu nobaremesha cyane yuko urucanco ruramutse ruboneka bakaba barupimye neza bakabona ko yego by'ukuri urwo rucanco rurashobora gukingira abantu ni nka kujya umuntu afata urucanco w'indwara za tetanosi ah, indwara z'igituntu ah, hari- hariho incanco nyinshi umuntu ah, aba yarafashe za mugiga urabona hariho incanco nyinshi umuntu afata kubera yumvise amakara y'izo ndwara n'ukungene iyo ufashe urucanco bishobora no gufasha n'igihe wafata iyo ndwara nicyo bituma n'aho iyi ndwara ari nshasha abantu ntibabaremesha yuko baramutse batoye urucanco rwemewe n'abaganga hamwe n'abahinga ku isi yose ko abantu batogira ubwoba kurufata
dr nzeyimana mu gusozera iki kiganiro akamo mwotera abarundi muri rusange ku byerekeye kubandanya eka no kubahiriza ingingo zafashwe na leta zo kwikinga icyo kiza akamo mubatera ni nk'akahe egome akamo notera eh, abarundi bariko baranyumviriza eka n'abantu bose bumva ikirundi baba abanyarwanda canke abanyekongo bumva ikirundi akamo notera abantu bose bariko baranyumviriza ni uko iyo ndwara eh, ya coronavirus igisibije boyirinda boyirinda kuko burya kwirinda indwara niko kuya- niko ku- ku- gushobora ku- gukira iyo ndwara ni ukuvuga nimba kuvura indwara nk'iyo bigoye kwirinda eh, iyo ndwara nibwo buryo bu- bushobora gufasha kugira ngo umuntu ntarware kandi cyane cyane twebwe abanyafurika abanyafurika ntitwijajaje ndabona abantu eh, barifatanya intego ngo twebwe abanyafurika ngo turakomeye ngo twebwe ngo dufite imibiri ikomeye ngo si nk'iy'abazungu cyangwa ngo ngo twebwe ngo tu- dufite abanyagihugu bakiri bato eh, bari munsi y'imyaka mirongo ine n'ibindi n'ibindi uko ni nko gu- ni nko gukengera eh, iyo ndwara ni nko kuyifatana iminegwe I- icyo ni icyo ni ikintu kibi cyane gishobora nyabuna kubisasira indava igaca eh, isasika inganda rwose ni ukuvuga abantu bose bariko baranyumva bumva ikirundi nubasaba yuko iyo ndwara batayifata iminegwe n'ibihugu bya rutura uno munsi biri mu ngorane kubera iyo ndwara twebwe natwe muri afurika nitwe kwigereza ko kuko dusanzwe dufite n'uburyo bubayabaye eh, bwa uburyo bwo ku bwo ku amikoro kuko ibihugu byacu n'ibihugu eh, bikenye yumva rero hagiye hagiyemo n'ico kiza kidusindikaje twokena gusumba Nico- ico nico twoshira imbere ico nico kiza kidufasha kwirinda iyo ndwara ikadufasha kandi gukurikiza impanuro duhabwa eh, n'abaganga Eh, twavuze kandi ko eka n'ikibanza cy'indege imbibi zishobora kuba zo- zo kugurwa Ah, nka- hari izuguruwe ariko imbibi zishobora kugurwa nk'abarundi bashobora kwidegenza bakaja mu bindi bihugu akamotera nk'ingenzi muri rusange nako nakahe dr nzeyimana egome akamo notera ubwa mbere na mbere eh, abarundi ni uko eh, bozirikana yuko nubwo eh, ikibuga cy'indege cyuguruwe ni kugira ngo ubuzima bubandanye si uko ingorane zaheze ni kugira ngo ubuzima bushobore kubandanya ikibuga cy'indege kiruguruwe ishobora mbere usanga bidukwegeye ingorane zisumba ibihugu z'ubu ni ukuvuga ko abantu bomera amagabo ku barundi nabo bazofata ingendo kuko urumva ikibuga cy'indege cyuguruwe cyuguruwe abarundi mugabo cyuguruwe n'abanyamahanga ku barundi nabo bazofata ingendo bagume aho bazoja hose bagerageza uko bashoboye kwirinda iyo ndwara ya korona virusi bagume baba akarorero iyo baroye akarorero eh, keza mu kurwanya iyo ndwara bagume bafashanya n'abandi kuko iyi ndwara uno munsi eh, yarerekanye yuko abantu ataco tumaze iyo turi twenyene abantu tukimaze eh, iyo turi kumwe Eh, iyo turi kumwe niho dukomera gusumbya abarundi aho bazoja hose bagume bafashanya n'abandi eh, bo mu bindi bihugu kurwanya iyo ndwara baguma babera akarorero keza abandi mu kurwanya iyo ndwara nico novuga ku bazoza mu burundi nabo abanyamahanga bazoza mu burundi ego nivyo mu burundi eh, iyo ndwara eh, ntiyari ni- ni- si benshi bayirwaye ariko baze na bone baguma bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara ntiriyijajare na bone ngo ngo tugiye mu burundi ngo mu burundi ho nayo ihari ngo tujajare oya baze baze bakumi- ba- bakumije kumvikanye yuko iyo ndwara ihari kandi bategereza gushishara- gushishikara bayirinda eh, nko mu burundi ka- eh, no mu burundi kandi eh, novuga experience bafise iyo bavuye n'abantu bari- ba- bazova muri amerika bazova mu bushinwa bazova muri- mu mu buraya bazi eh, co iyo ndwara yabakoreye bazi natwe badu- baducira agace iyo experience bafise kuri iyo ndwara bazaducira agace kugira ngo natwe idufashe eh, kuyirwanya gusumbya Ni- arico novuga profesa remesha akamumotera abarundi muri rusange uruhara mwatanguye ni uruhara ruhambaye cyane rwose rwo gukangurira abarundi ku ku- ku kibanza cyo kwa guhanahanira kw'amakuru eh, facebook eh, akamumotera abarundi muri rusange ni akahe Mu- muri rusangi icyo nosaba abarundi eka n'abandi bose bumva ikirundi ni uko ah, bobandanya nk'uko dr suzanne nzeyimana yavuze kubandanya izo nyigisho ah, bahabwa ariko cyane cyane kuzisangiza kuzisangiza ah, gufasha ah, kuzisangiza gushikira n'abandi bashobora gushikirwa n'izo nyigisho kuko urabona mu burundi muri afurika eka mu bihugu byinshi byo ku isi haracyariho abantu benshi batazi gusoma no kwandika urumva nk'abo duteza kugerageza kubashikira kugira umuntu rero abashikire ni ibyo ah, ku- ku maradiyo ni byiza cyane nk'aha ku ku iradiyo ni byiza kubera dushobora kubashikira ikindi naco aboba bumvise aya makuru bayasangize n'abandi bose atashoboye kuyashikira hanyuma bafashe ah, ku- kwigisha abantu ukungene bo kwikingira iyi ndwara ya covid 19 kuko igikuru gushika ubu umuntu ashoboye kuyikingira aho ni byiza birafasha cyane ariko ni ukugerageza kugira ibitigiri abantu ntibibagire yuko idahari bamenye ko ihari ariko igituma igitigiri atari atari byinshi ni kubera abantu bashobora kuyikingira bumva bateza kubandanya rero iyo nzira yo kwigishanya n'inzira yo kubandanya birinda iyo ndwara mu kanya gatoya cyane rwose kandi mu gusozera akamumotera ingenzi muri rusange zaba zinjira mu rundi zaba zisohoka zija mu bindi bihugu ingenzi nazo zi- zija mu burundi eka n'izija mu bindi bihugu vyoba vyiza bakurikije nyene ayo mategeko Igi- igihugu c'uburundi eka canke c'u rwanda n'ibindi bihugu ibihugu ah, ba- i- u- i- amategeko basaba bakayakurikiza nk'akama kandi bakongera bakabandanya bakurikiza amategeko yo kugerageza kwikingira iyo ndwara bumvise bagize ikimenyetso bakirinda kuja mu bantu benshi bakagenda bakipimisha icyo kintu cyofasha cyane cyangwa bumvise bameze nk'abagira ibimenyetso cyangwa bumvise ko hoba hari umuntu baba bari kumwe yaba yararwaye bakabanza bagahagarika izo ngenga bakabanza bakipimisha bakabanza bakarindira kuko ni ikintu gikomeye nti- ntibyoroshe ariko ni ibintu umuntu wese aho ari hose arashobora guterera umuganda iyi ndwara igahera ikagabanuka cyane ku isi profesa leonel remesha murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye ngo muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika kuri ibibazo nkoramutima murakoze cyane frederic turagushimiye nawe dr silva nzayimana ku kanya mwatoye kugira ngo muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika kuri ibibazo bihambaye cyane rwose yego cane kadayi nkunda ikigeze bashimiye rwose n'ikindi gihe mwakeneye ico tuganira ntimuze mwitinye murakoze cyane turashimiye kandi na nshuti n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese